iyi mwumva ni ijwi rya amerika turaba mu kije nshuti ndamwe bagenzi turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu ni itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri studio ya gatanu muri kumwe nanje aloise bigirimana dusamiranira i washington dc ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uno mugoroba
icya kabiri ngaha duca dusaba inzego z'umutekano na cyane cyane izikorera ku mipaka kuzigira kontorori ihagije kubinjira n'ibyinjira n'ibyo binjiranye si twe tuzaba tubikoze twenyine mu bisanzwe mu kazi ka minsi yose k'izo nzego n'ahandi barabikora kandi n'ahandi mu bindi bihugu baravuga amafaranga
uyu ni umushyikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu mu burundi pascal barandagiye ariko asigura asigurira abashinga amateka imvo n'imvano y'integuro y'itegeko rishyashya rigiye kugenga amashyirahamwe adaharanira inyungu z'urudandazwa cyangwa inyungu za politike mu burundi muri aya makuru turanabashikiriza ikiganiro ntorere kazoza mugume ku maradiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dusamiranira i washington dc inama nshingamateka y'uburundi kuri uyu munsi wa gatatu yemeje integuro y'itegeko rigenga amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike mu burundi umenshamakuru w'ijwi ry'amerika mu burundi evariste nzikobanyanka yari yishikiye mu nama nshingamateka atubwire ingene byari bimeze
mu itegeko rishasha harimo ko amashirahamwe ategerezwa gucisha imfashanyo z'amafaranga y'agaciro mu kigega ca leta kuri ico kibazo abashinga amateka bashikirije amakenga imbere yuko bemeza iyo nteguro y'itegeko babajije nimba barongoye ayo mashirahamwe adaharanira inyungu za politike batazohava bakora nk'abandi muri kino gihe bivugwa ko baja gutora amafaranga y'agaciro mu bihugu bibanyi umushinga amateka karerwamo mamo ari mu bafise ayo makenga amaze imisi twumva ingeso mbi y'abantu abantu basigaye bacisha amafaranga y'agaciro mu mabanki y'ibi bihugu duhana imbibe bakaza kuyatora hariya nyene nagomba mbaze kuko no muri ibi by'aya mashyirahamwe birashobora gushika ugasanga uburyo ntibuciye muri aya mabanki mugabo bagize ya ngeso nyene yo kujya kuyacisha hanze aha hafi bakaca bajya kuyatora bagiye mu miduga mbe hari icyo mwoba mwarategekanije kugira ngo mukurikirane by'ukuri iyi ngeso ntihave ibandanya no muri ibi bijyanye n'aya mashyirahamwe icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka si uko abona ibintu abona ko hobaho itegeko ryotuma ibyo kwihiba abantu baje gutora udufaranga twabo mu bihugu bibanyi bihagarara umushingamateka agatorwasa abona ko banki nkuru y'igihugu ariyo yoheza igatanga ayo mafaranga kuri banki neyo hariho ikibazo umushingamateka mu mpamvu yabajije kijyanye n'uko kuntu kumbure usanga ayo mafaranga bashobora kuyacisha mu bindi bihugu bibanyi hanyuma bakayatorayo bakaza gukora ibyo bashaka gukora ngaha nta kuntu mworaba inyeneho hinyanyurwa ingingo zotuma bizera ko amafaranga yabo bayacishije muri banki santarare y'i Burundi atangorane byo batera kuko nibaza yuko dushobora kuba twohahombera kuko n'ubundi bacishije muri izo nzira bakaza bakayakoresha hano mbure icyo banki yoba yashatse gushika ko n'ubundi niyo bayagishize ko murakoze umushikiranganje Pascal Barandagiye yishimikije ingingo ya 28 irimo ibihano bitegekanirijwe amashirahamwe azigenza nabi avuga ko abajejwe uruja n'uruza ku mbibe z'Uburundi bakwiye guhindura ingene bakora bagahasha abo bose baca mu kinywabi bagiye gutora amafaranga y'agaciro mu bihugu bibanyi umuti wa mbere ikintu ca mbere no gushira hiri tegeko kubera ko itegeko rihari utabikoze uko abazi ko ari itegeko afatwa busuma afatwa nk'umuforonderi icya kabiri ngaha duca dusaba inzego z'umutekano na cyane cyane izikorera ku mipaka kuzigira kontorori ihagije kubinjira n'ibyinjira n'ibyo binjiranye si twe tuzaba tubikoze twenyine mu bisanzwe biri mu kazi ka minsi yose k'izo nzego n'ahandi barabikora kandi n'ahandi mu bindi bihugu baravuga amafaranga umuntu adashobora kwinjirana mu gihugu y'amadevize iryo tegeko rishasha riha uburenganzira umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu gufuta ishirahamwe ritariko ryubahiriza amategeko bidaciye mu minwe y'umushikiranganji w'ubutungane nk'uko itegeko ryahahora ribivuga umushingamateka agatorwasa yabajije nimba ifutwa ry'amashirahamwe amwamwe ryabaye mu minsi iheze atantambwe ryasimvye aha umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yishuye ko nimba koko ayo mashirahamwe abona ko yarenganijwe yo kwitura ubutungane bukarenganura iyo nteguro y'itegeko rishasha rigiye kugenga amashirahamwe adaharanira inyungu za politike mu minsi iza yemejwe n'abashingamateka ijana na batanu ku ijana na batanu harimwo batandatu bari batumye i bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
Tukiri kuri inkuru y'ingingo yafashwe n'inama nshingamateka kuri telefone turi kumwe na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricome gishinze kurwanya ibiturire mu Burundi. Nyakuwawa Gabriel Rufyiri ndabaramukije.
Gira amahoro y'Imana n'abantu.
Mwebwe nk'abarongoye ishirahamwe Oricome mwakiriye gute iryo tegeko?
Eh mu bisanzwe iryo tegeko ni itegeko twakurikiranye cyane mbere twagize n'interano dutanga zitari nke kugira ngo ribe itegeko by'ukuri ryubahiriza ibijyanye n'intwari ibereye ibijyanye na demokarasi ibijyanye n'umwidegenzi w'abantu muri rusange ariko icyo twabonye ni uko iryo tegeko mu byo twavuze atanu kimwe ryigeze ryubahiriza kuko tubona ko ahubwo rije mu yundi murongo w'amategeko menshi tubona inama nshingamateka imaze iminsi iriko iratoza amategeko rero inama nshingamateka iriko iratora ubu uya tubona ko umengo ni ukwikika agahumbezi ni ukwikinga ijoro batora amategeko tubona ko aje gusubiza inyuma intambwe twari tugezeko ubu rero nk'iri tegeko bahejeje gushyira gutora ni uko bavuga yuko umu ordonance ikijya rujya ruhusha uha uburenganzira ishyirahamwe gukora rushyirwa k'umu n'umushikiranganji w'intebe hagati mu gihugu ngo ruzoza rurasubirwamwo uko umwaka uheze ikigira kabiri ni uko uwutwara ishyirahamwe cyangwa icyo twita inama nyobozi ngo umuntu kizira ko arenza imyaka itanu gusa iyo niyo nteguro twaronse n'ibindi byinshi byinshi cyane none mwebwe ko iyo ngingo yafashwe mugiye gukora iki mu mashyirahamwe yanyu ubwa mbere ni uko tubona ko ari ibintu bishobora kutazoramba kubera ni ibintu bidahuye ubwanzwe n'ubwiyubashingiro hamwe n'ayandi mategeko menshi mpuzamakungu uburundi bwashyize bw'igikumu tukajya twibaza rero yuko ibyo bintu bidashoboka tuzokwitwarira leta kuko amashyirahamwe ateza gukora yidegembya kuko ibintu bibuza abantu kugira imyiyerekano kira noneho nibaza ko baje kubishyira mu ngiro cyane kuko murazi yuko naho umuntu umwe yajya mu ibarabara ngo aje kwerekana akababara afise ko batamwemerera ni bumwe muri abo byashikiye nibaza yuko rero ibintu bariko barakora n'ukuri twibaza yuko nabone iyo bari bonyine batwenga babona yuko ibyo bariko barakora bidakorwa nicyo gituma twiyumvira ko ibyo bintu bakwiye kubihagarika mwavuze yuko mu byo bakora hari ibidahuye n'ibwirizwa shingiro mwotubwira ibyo bintu muvuga yuko bidahuye n'ibwirizwa shingiro nk'uko uvuga yuko umushikiranganji we nyine ari we azofata ingingo yo guhagarika ishyirahamwe atari naho yari amaze kubigira ibwirizwa shingiro ntiribyemera ikigira kabiri avuga yuko ngo itegeko rishyizweho yuko komite itazorenza imyaka itanu ibyo nabyo ntibishoboka kubera abanywanyi baryo mu bisanzwe nibo bagena ibyo by'ibiringo mugabo ibyo babigize gutyo nta ngorane twibaza yuko bizoca bikwira igihugu cyose bigakwira inzego zose ibyo nibaza ko atamunsi w'icibere mugabo ibyingwa shingiro muri rusange rirarekura umwidegembyo w'abantu n'uw'amashyirahamwe icyo bita mu gifaransa liberite d'association ere liberite publique muri rusange ni ukuvuga umwidegenzi w'amashyirahamwe n'umwidegenzi w'abantu muri rusange ibyo byitwa shingiro n'amandi mategeko mpuzamakungu burundi bwemeje byo burabirekura nahaye Gabriel Rufyiri murongoye ishyirahamwe orikome gishinze kurwanya ibituriye mu Burundi turabashimiye kwanya muduhaye murakoze namwe kubona muduhaye ijambo
murabandanya mukurikirana radiyo ijwi rya amerika abarimyi b'abarundi bahungiye mu ikambi ya nakivale iri mu gihugu cy'ubuganda bari mu gihe cy'isarura yamara amaganya ni yose kuri izo mpunzi kuko umwimbu avuga yuko utagenze neza ibyinshi kuri ino nkuru tubibaze leonce niyo ngabo akorera ijwi rya amerika mu gihugu cy'ubuganda
ubwabo bwinshi bivugwa n'abaganda nyine kuri nabyo nibibona bagaruka muherezo nkuru
ni mu gitondo cyo ku munsi wa kabiri muri village ngarama ni ku birometero bya baba cumi by'ahafatwa nk'umugwa mukuru w'ikambi ya nakivara abarimyi b'abarundi bazindutse baje mu mirima gusarura inyuma y'iminota cumi n'itanu y'urugendo turi mu mirima abarimyi baratanguye akazi kabazindukanye turandure kabe
kurandura ibiharage ariko abarimyi ntibanezerewe n'umwimbu muri kino gihe ibishyimbo byaranse ntabwo byabaye neza no gutorora byagenze gute habuze igihe imvura yabaye nkeya Mm, izuba ryaratse imirima iruma neza neza ubu niho akavura kaguye ubona kongera kwibwira ariko ndabona ibiharage biriko Ah, nk'ubu nko ngaha niyo mu byo twita igisaye kimwe kiba kigizwe n'imetero mirongo ibiri kuri mirongo itandatu cyari kuvamo nk'imifuka nk'ibiri y'ibiharage ariko ubu kuronka n'ibiro senkani ni kwa bata inzuri ibi rero iyo byabaye neza ariko abo barimyi bavuga ko bimbura imifuko ibigori n'ibiharage aho yiwe ntiduhereza iduhereza igisayi kimwe imetero mirongo ibiri kuri mirongo itandatu ubuze mu bahegitari n'ihegitari imihare cumi na zibiri none aho hantu iyo byagenze neza uharimye uhakura ibintu bingana gutya iyo byagenze neza turaronka ibindi ijana mirongo itanu by'ibigori tukaronka n'umufuko w'ibishyimbo n'ibiharage nk'ubu ubu nkawe we warimye ahantu hangana gutya njyewe narashoboye kwiyungunganya ndarondera hirya no hino narimye ahantu hangana n'ihegitari E- ehegitari utegekanya kuzoyikuramo ibintu ubu kubera ko imvura yaguye nabi ya- yaguye nabi yaguye ari nke cyane nshobora kubona umufuko w'ibishyimbo umufuko w'ibiharage umwe nshobora kuwubona nkabona ni- n'ibiro nk'amajana nk'atatu y'ibigori ariko byongeye naho mu mirima hateye igomwe cyane cyane ku bigori izo mpunzi z'abarundi baravangatiranya ibiterwa oya igituma tubigira gutyo no kugira ngo turonke icyo tuba tura- turajya kije imbere kuko igitoki urabona cera haheze umwanya muremure ariko ikigori n'ibi- n'ibiharage biba biratuvuna mu kurindira ko icyo gitoki cera urabona turashyiramo n'ikigombo cy'umwumbati kugira ngo umuntu yikore ko mu minsi eh, ibindi bitaba birera ni byinshi biri hamwe nta kuntu mubigabura aha mukagira imyumbati aha ibigori aha ikibazo dufise ni ubukene bw'itaka kubera ko itaka ni rito umufisi uwo murima umwe ntabwo biba bikoroheye kugira ngo uronke uwundi murima ahandi ubwirizwa kubishyiramo byose kugira ngo byose bigutunge ariko haba mu kurima haba mu gusarura abo barundi bagira urunani mba muha- mukora mu ishyirahamwe cyane oya umwe wese arikorera ku giti ciwiwe nk'aba turi kumwe ni abaje kumfasha nanjye ejo nzoja ni kubafasha ukuvuga murahana umukozi Eh, turafashanya umwe akaja gufasha mugenzi w'uwundi nawe akaja kumufasha gutera Eh, no mu kurima niko mubigenza yego Eh, dukora baba nk'agashirahamwe badafise agafaranga ko guhemba abakozi nyine barakigira agashyira hamwe bagafashanya none ibyo bi- bibagirira akamaro akahe bituma tunyarutsa gukora bi- bigatuma umuntu umurima arangiza n'ingoga tudacererwe igihe cyo guteragira Eh, akazi ko mu mirima karaheze hageze gusubira imuhira abakenyezi basigaye muhira nabo ntibicaye biriwe mu byo gukubita ibiharage bimaze gushikamwa imuhira uyu mufasoni nawe nyene araganya agahombo kabaye kenshi harimo ibiro bingahe ndibazanye kari nka bibiri Wa- wateye ibiro bingahe cumi na bibiri
urahombye mba ntahombye mba nzabona n'ibyo ndya ukuvuga rero ubutaka nibwo buta- butakubereye neza ntuya n'izuba zuba niryo ryabyishe
muri icyo gice cy'ikambi kiri ku birometero bikeya by'ikiyaga nakivare bimbura kabiri mu mwaka ku bw'izo mpunzi z'abarundi rero abakiriya babo baraheza bakaba abaganda abanyarwanda mbere n'abatanzaniya eka mbere umwimbu wabo uranagurwa n'ishyirahamwe ryitaho imfungurwa ku isi pamu aho naho uwo mwimbu uraheza ukajya gufasha izindi mpunzi leonse niyo ngabo inakivare muri uganda ku bw'ijwi rya amerika murabandanya mwumviriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc ubu naho dushyitse mu mwanya wa ca kiganiro ntorere kazoza
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza ntorere kazoza
Jerome Niyonzima ndikaze kandi mu kiyago ca politike ntorere kazoza mwikundira muri kino kiganiro turi kumwe n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano Pierre Nkurikiye ndakuramukije nanje ndakuramukije ku ruhande rw'abahagarariye amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike turi kumwe kandi n'urongoye ishirahamwe Parsem Faustin Ndikumana ndakuramukije ndabaramukije n'amahoro namahoro turiko turabira hamwe uruhara rw'ugwaruka mu gutsimbataza umutekano aho rubaye mbega mu gutsimbataza umutekano aho babaye ugwaruka abajeje umutekano murakorana Eh, nibyo nkuko mubivuze mu gutsimbataza amahoro n'umutekano aho umuntu wese aherereye ugwaruka co kimwe n'abarundi bose eh, barakorana n'abajeje umutekano eh, muri ca gipolisi cegereye abanyagihugu hoho eh, baravuga neza yuko abanyagihugu muri rusange n'ubwo rwaruka rurimwo eh, ari bo ba mbere bakorana n'abajeje umutekano eh, turafise rero kumwene dukorana n'abo bantu na cane cane biciye muri ya migwi yamaho ihurikiwemwo na bose yo kubungabunga amahoro n'umutekano aho eh, baba baherereye iyo nawe mukamubizi ko iri mu gihugu cose eh, ku rwego rw'ikomine no kumanuka none uruhara rw'ugwaruka ruva he rukagarukira hehe ugereranije n'ikibanza cy'igipolisi Eh, uruhara rw'ugwaruka sico kimwe n'urw'igipolisi namba nk'uko abantu bakunze eh, bamwe bamwe batabizi neza bakunze kubivuga ni ukuvuga yuko eh, amategeko arasaba umurundi uwo ari we wese kugira uruhara mu kubumbatira amahoro n'umutekano aho aherereye ariko ayo mategeko nyene aratomora neza uku- uruhara rw'umwe umwe wese ni ukuvuga rero nk'abanyagihugu eh, mu bikorwa vyo kukinga cyangwa eh, kugwanya amabi eh, cyangwa ibyo byose bishobora guhungabanya umutekano uruhara rw'umunyagihugu ahanini ni ugutanga amakuru eh, y'ikintu cyose aba abonye giteye amakenga kugira ngo abajejwe umutekano baheze barabe neza ko ayo makuru ariyo hama bafate ingingo zibereye z'ubuhinga ari nazo bonyene baca bashira mu ngiro kuko bic- eh, ibikorwa vy'ubuhinga bisanzwe bikorwa n'abahinga nabo nabo eh, bapolisi mwariko muravuga ni ukuvuga rero nta kuvanga ibintu eh, bamwe bamwe bose barafise aho bagarukira umunyagihugu agarukira ku gutanga inkuru akayihereza abajejwe umutekano iyo bivuze Ego, ko a- ahanini ahanini nico ariko arashobora no kurenza ngaho nogwa nk'akarorero iyo hariko haraba icaha eh, amategeko ararekurira umunyagihugu uwo ari we wese n'ubwo rwaruka rurimwo eh, kugihagarika no guhagarika uwo ariko aragikora mugabo bagaca banyarutsa bagaca bamushikiriza abajejwe umutekano bo basanzwe ari bo ari bo baje- amategeko asaba gukora ico gikorwa na wewe noguha nk'akarorero nk'ubu usanze umuntu ariko arica uwundi ukaba bishobora kumubuza urumva ntiwoheza ngo ureke abandanya amwica ngo ni ukubera kuko eh, utari umupolisi cyangwa uwundi mu- mu- umusirikare uraheza ukamubuza ugahagarika icyo caha mbere ubishoboye ugaca umufata ariko ugaca umushira n'ingoga eh, abasanzwe babijejwe ari bo igipolisi n'ubutungane ari nibo baca babandanya iyo- iyo dosi iyo bavuze ko nk'ugwaruka rwo mu mugambi SNDFDD rwitwa imbonerakure rimwe na rimwe rinyuzamwo rugakora ibikorwa by'abajejwe umutekano mwebwe ntibibatera amakenga Eh, ivyo eh, ababivuga ntituzi iyo baba babikuye ariko ico twavuga coco nuko ari ikinyoma gihanitse ruriya rwaruka eh, ku- m- m- mu mezi ahitiye kuva haraciye iminsi bagwambika ibara bakaruvuga ko rukora ibi rwica abantu rukora ibyaha ibi n'ibi n'ibi n'ibi ariko ni ukubwira jewe nk'umuvugizi w'igipolisi igipolisi arico kiba kiri ku rubuga arico gi- gitabara abantu ari- arico gifata ababa bariko barakora ibyaha bitandukanye abafatwa eh, sabo sabo abantu bakunze kuvuga simvuze yuko bose muri bo ari ata muntu yoshobora kubaho kubaho ngo akore icaha ariko agikoze abagikoze batwikiwe nawe nyene afatwa mu bandi ka- agaheza aga- agakorerwa idose co kimwe n'abandi eh, abavuga yuko ruriya rwaruka hari hari igihe rusubirira abajejwe umutekano canke bagakorana nabo muri birya bikorwa na- nakubwiye ivy'ubuhinga ni ibinyo- ni ikinyoma cambaye ubusa muravye uko vyifashe ku rubuga mubona ugwaruka rusenyera ku mugozi umwe mu guhagararira ico kibazo c'umutekano aho rubaye
Eh, nibaza yuko ubukumbure kubera izi ngwane za politike zabaye mu gihugu urasanga kenshi ingwane za politike zabaye de- n'urwaruka ruda- ruda- rutazisiga inyuma kuko kenshi usanga urwaruka arigo rukunda eh, gushira mu ngiro kwerekana eh, mu ngiro ivyiyumviro biba biri mu bakuze kenshi rero iyo urwaruka rutaragira icyo no kwita conscience yo kubona inyungu zarwo n'inyungu zo muri mu gihugu tusanga hari hakatirikanye nico gituma usanga rimwe rimwe harahumva ngo rwaruka rwashimamiranye kubera rudahuriza ku vya mu mu mu mu, mu kuvy'imigambwe haraho duhora tuvyumva eh, haraho dushika tukumva ngo rwaruka rumwe avuga ngo nibwo ngo rwagiye imbere ngo mu gufasha ivy'umutekano ngo urundi ngo ntibarushizemwo ndetse tukagenda twumva n'ahandi kumva ngo ngo bamwe ngo bahamagaye ngo baje mu bikorwa rusange ngo abandi ntibagiyemwo ibyo turabikurikirana hafi haraho naho turiko tura twagize ico twita eh, systeme de dialogue turiko turakora mu makomine amwe amwe aho urwaruka ruganira hagati yarwo urwaruka ruri mu mugambi w'ubutegetsi n'utari mu mugambi w'ubutegetsi bagaharira kuri ivyo bintu vy'umutekano n'ingene aho rubaye rushobora gusimata umutekano kenshi rero turamaze kubibona eh, kenshi urumva ko runavuga yuko bakuru barwo ari busanga bihagazeko gogo urabona yuko eh, ruronse inyigisho nziza urwaruka rweretswe tuza urabona yuko rwoshobora kugira ico rushitse ko tutari iyo rutagize rudakurikiye abanyepolitike biravugwa yuko hari urushobora kuba rukumira urundi canke hakash- hakaba no gwikumira ivyo navyo mumaze kuvyumva Eh, nk'ivyo igi- igitu- i- i- i- ivyo tu- i- aho ndakubwiye tugize iminsi tugirisha ivyo biganiro dialogue hagati y'urwaruka birasokorokamwe bamwe barabwira ati iyo haje iyo haboretse nk'ubuzi nk'urwaruka rutari umugambi uri ku butegetsi urakunda kubwira ndetse twe muradukumira ubuzi ntitumenya niyo butangirwa tica tw'ubumengo twakumiriwe nituko tumengo mu gihugu iwacu amategeko ntadufata co kimwe bakavuga ati iyo habaye nk'ibikorwa rusanga ati rumwe ruba bamwe baragenda abandi ntibagera ati mugenda mwambaye impuzu y'imigambwe canke abandi ukamengo ukamengo eh, baciye bikumira canke ati iyo habaye bya bintu vyi- vyi- vyi- vyi- vyi- vya siporo bakagereza harugaruka ngo rugenda ruraririmba indirimbo zikumbere zitera ubwoba abandi uriko bariko baraganira urumva neza yuko eh, ahanini uzabumva yuko abanyepolitike muri rusangi urumva yuko ari bo eh, bakwiye gutora umuti canke no kugira urwaruka rushobore gufata intumbero nziza kuko urwaruka twarabonye iyo uriko ruraganira hagati yarwo ubona ko eh, ivy'igihugu bashobora gutinda bakavyumva kumwe iyo bishitse hagati y'urwaruka rw'imbonerakure n'urundi rwaruka rw'iyindi migambwe bagashamirana abapolisi ngo mu kubanguranya hari igihe bahengamira ku ruhande rw'imbonerakure ivyo si vyo eh, navyo nyene n- n- bivugwa na na bamwe ba- ba- bavuga ivyo vya mbere bariko uravuga uno munsi twogenda mu busho butandukanye bwaba ubw'igipolisi canke bw'amaparake wosangayo urwo rwaruka uriko uravuga rw'imbonerakure ruriyo rupfunzwe ku vyaha bitandukanye bakoze barya abantu rero iyo bishitse bakagwana ubwa mbere hoho umuntu agwanye n'uwundi twe nta na- mu gipolisi nta na rimwe cigira kibanza kuraba ngo uyu muntu yari muri mu- mw'ishirahamwe iri n'iri n'iri rya politiki ari mu ngwi- uyu n'uyu n'uyu wa politiki igipolisi kiraba ko hakozwe icaha aho umuntu yakubise uwundi akamukomeretsa akamuvuna igipolisi kigenda kigenda gifata uwo muntu yakoze ivyo bintu gihana ico caha cakozwe ntikigenda kiraba ngo uyu ngo ava muri umu- umugwi wa politiki uyu canke uriya kandi nawe ntashobora no kwisigura avuga ivyo kuko arabizi yuko eh, ivyo batigera babira ata muntu n'umwe ata mugwi n'umwe urekuriwe eh, gukora eh, ivyaha bitandukanye hari icokorwa kugira ngo urwaruka rwose rwiteho umutekano aho rubaye ntihagire abiyitirira umutekano ngo bakumire abandi kandi ntihagire n'abikumira mu gikorwa cyo gutunganya umutekano aho babaye Eh, hariho irya migwi hariho irya migwi yamaho ihurikiwemwo na bose jeje umutekano eh twaratu- twarateye akamo yuko abantu bose bo- boyijamwo eh, kandi urwaruka rurafite mbere n'ibice bashaka ba- ba- ba- bashaka yuko baba bafise muri iyo migwi rero utikumiriye abo- abatikumiriye bara- abatikumiriye barajamwo wikumiriye nawe nkumbure hari n'igihe aba ataba- ataba- ataravyumva baraheza bakamurindira gushika azovyumva akegera abandi ni ukuvuga rero yuko abantu bari muri urya mugwi bose ntawuraba ngo aba bantu bava muri uri shirahamwe iri canke muri umugununu wa politike baba ari abantu bagiye hamwe kugira ngo bafashe batere agacumu k'ubumwe mu kubungabunga amahoro n'umutekano harigeze kuvuga amabariyeri mu makaritiye amwe amwe y'abantu bagerageza kugira ngo bateramire umutekano wabo umenya ku ruhande rw'igipolisi ayo mabariyeri mwarayagwanije Eh, twarayagwanije kuko eh, nogwa nk'akarorero mu ngagara niho bi- byigeze kuvugwa cyane aho kuri ayo mabariyeri ahubwo aho guteramira amahoro n'umutekano aba- ababa bayariko baca bategera abantu bagaca baraba ba bandi bada- badahujije ivyiyumviro badasangiye ubwoko bagaca babakurayo kugira babagirire nabi urumva rero ntiyari amabariyeri yo gu- yo kubumbatira mu amahoro n'umutekano ahubwo yari amabariyeri yo guhungabanya umutekano nico gituma ubushikiranganji bwafashe ingingo yo kuyahagarika mu burundi bwose mbega mwebwe mu mashyirahamwe adaharanira icyaro bya politike uruhara rwanyu nurebe kugira ngo mufashe ubugwaruka kuba koko inkingi zihagarariye umutekano aho rubaye ubwa mbere ku- ku- kugira ashobore kuba kuba- kuba eh, guhagarara umutekano twe tugwigisha yuko urwaruka rukwiye gufatana mu nda urwaruka ko ariyo nkingi y'igihugu nibwo rufise inguvu ko inguvu zago zoba izo kubaka zitoba izo gusambura hanyuma urwaruka tukarusaba yuko imigenderanire bogiranira n'abanyepolitike baba ari ku butegetsi canke ari bo mu ntwaro ni uko babereka ingene batura inyishu ku ngorane z'igihugu n'ingorane zabo bakamenya imigenderanire imigenderanire ntibi yo kuja gushikira umunyepolitike kugira ashike ku nyungu ziwe abakoresha nk'ibikoresho hanyuma uco umenga bahamagaye ngo abanyotorere ko ntinuze bumve neza yuko imigenderanire ari mbega ufise ihe migambi uzoyirangura gute kandi bagaca bagira ico bita vigilance citoyenne mu gukurikirana iyo migambi ikwirikira iraja mu ngiro uriko arakwemera ati ego naho tugu- tugu- tugu- tugu- tugushigikiye eh, mugabo uzotwiringa ingene imigambi uzoyishira mu ngiro bakumva neza yuko eh, guku- gukurikirana ibiri kubera mu gihugu kugwaruka si bibi ni ukubikurikirana mwo uvuga uti mbega wewe ko wigize umunyepolitike ufise inyishu iziye ku bibazo hanyuma ikindi uca turuhanura ni uko hari ibibazo i- ico bita ibibazo bategereza gusangira uko bari mu migambwe iba yo ku butegetsi cyangwa itari ku butegetsi nk'ibintu byo gukingira amatungo y'igihugu kurwanya nk'ibintu by'igiturire ivyo tubagira ngaruka ivyo bitegeza kubaraba mwese kuko uri karanyuruza itunga ry'igihugu ariko agu cirico kuko iryo tunga ryo ryoteza imbere ryo kubatsa ishuri ryo kubatsa ibarabara ryotumye eh, umugwiza atunga eh, yin- yinjiza amafaranga mu gihugu bategeza rero ku- kuri ivyo sho bitare defi nk'izo zijanye n'igiturire bategeza guha- guhagurukira rimwe bakabishyira ha- ba- ba- ba- ba- bakabiharanira hamwe ikindi bategeza kuraka umutekano nuko eh, uwo mutekano ari umuntu aje kuwucungera bakavuga yuko urwaruka rukwiye kuja kuri kuri urwaruka rudakwiye ku- gusubira abajeje umutekano abajeje umutekano inzego zizo tuza gukora akazi kazo urwaruka rupartisipa mu kuvuga muti guha inkuru umujeje umutekano ati nyabona hajya hari ibi n'ibi n'ibi hari ibi n'ibi mugende mu birabe aho babafashije Nyine ibyo byo gusubirira inzego zijeje umutekano hari aho bihora biba uya nuko tugenda hamwe hamwe ukumva baravuze ati hari ugwaruka aha n'aha n'aha rushobora kuba rwavyashitse ukumva ngo nibwo ruri kugwo rwarayironi ngo nibwo rwahagaritse abantu birashika hamwe hamwe urumva nuko aca avuga ati bariko barabikora ngo ku neza y'igihugu mbwa iyo umuntu ariko arakora ikintu ku neza y'igi- naho cyo ku neza y'igihugu bi- mu mategeko atari we yari yabirekuriwe iyo habaye ingorane ico bitari zabi bica bigira iyindi sura faustin kumana urongoye pariseme ndagukengurukiye murakoze cane pierre nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano n'igipolisi cy'u Burundi ndagukengurukiye nanje ndabakengurukiye urakoze nshimire nawe wahisemo gukurikirana ikiyago cya politiki ntorere kazoza jerome niyonzima nti mururanirwe mu banki no mu byanyu naho ubutaha ni kuri ikiganiro cya ntorero kazoza turangirije ko ikiganiro cyo kuri uyu mwanya bagenzi mukundi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro bica ku ijwi ry'amerika birabandanya mugume ku maradiyo yanyu